muracyumva radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ijwi ry'amerika ni kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu amakuru
turahangayitse cyane ntituzi uko bariho birampangayikishije cyane nk'ubu nta telefone mfite ariko ubu bitumye ejo ngura telefone aba ni bamwe mu baturage bari bagiye gusura bene wabo bafungiye muri gereza ya kimironko i kigali gereza yahiye uyu munsi mu gitondo aya makuru kandi arimo n'ay'abanyeshuri bo mu burundi batabashije gukora ikizame kubera umunsi mpuzamahanga w'amahoro turasoreza ku kiganiro murikira ukuri cya la benevolencia amakuru rero tuyahere muri gereza ya gasabo ku kimironko mu mujyi wa kigali mu rwanda iyi gereza yahiye umunsi mu gitondo nta muntu wapfuye ariko abanyururu barindwi bakomeretse nk'uko urwego rw'igihugu rushinzwe amagereza rwabitangaje uko gukomereka kandi ntaho guhuriye n'amasasu abaturage bari bagiye gusura bene wabo bafunze bumvise avugira muri gereza asumuta kaboyi yaduteguriye inkuru
hari imyotsi myinshi yari izamuka bari kuzimya noneho ugasanga indindi zirafashwe nyine yo bihiye barakunda twiruka tujya kureba ntabwo batuye tubireba neza urabona umuriro mo imbere byose bizamuka tukaba tugiye gusura abanyururu nk'abavogera n'abakandagira njye manutse hariya kimironko tubona imyotsi iri gucuma tugeze hano dusanga twumva ngo ni gereza bajya tubona umwotsi uri gucucumuka mwinshi aba ni abaturage bari benshi mu nzira zigana kuri gereza ya kimironko ubwoba bwari bwabatashye buri wese avuga amakuru yagiye yumva na mugenzi we icyo bahurizagaho n'imyotsi babonye mu kirere ari myinshi gusa nta n'umwe babashije kugera aho gereza yubatse abashinzwe umutekano bari bafunze imihanda yose yerekereza kuri gereza ya kimironko hahita gusa imodoka zizimya umuriro ndetse n'iz'abashinzwe umutekano abapolisi bari benshi bakikije gereza kugira ngo barebe niba nta mugororwa watoroka abatuye mu mujyi wa kigali bari bivanze n'umubare munini w'abaje kugemura kuko buri wa gatanu aribwo abagororwa basurwa ndetse bakagemurirwa n'imiryango yabo abari bagemuye bavuganye n'ijwi rya amerika batangaje ko ingemu zabo bazisubijeyo ariko batazi uko abantu babo bameze ubwo ngubwo badukumiye duhama hano ntabwo twigeze tugana hariya n'ingemu ntabwo wabashije kuyigezayo ntuna do amatara ari hariya nayo ingemuriye abantu ba batatu turahangayitse cyane ntituzi uko bariho birampangayikishije cyane nk'ubu nta telefone mfite ariko ubu bitumye ejo ngura telefone mbona imyotsi batuhagarika hano tugahita tuhagarara ntabwo tuzi n'amakuru kurengeza hariya nkiva mu modoka muri gare tubona imyotsi ni ukugwa tumanuka tuza kureba rero ntitwigeze turenga hano ubu ntabwo tuzi n'ingemu muracyazifite cyane atubwira ko ngo nta kibazo ariko uyu munsi nta kugemura guhari iyi mpanuka ikimara kuba abagororwa bimuriwe mu cyumba kimwe maze imodoka zizimya inkongi y'umuriro iza polisi n'izo ku kibuga cy'indege i kanombe zitangira kuzimya umuyobozi w'amagereza mu rwanda george rwigamba yavuze ko amahema atatu ari imbere muri gereza ariyo yafashwe n'umuriro n'ubu bataramenya icyawuteye maze abayabamo bahungishwa byihutirwa kugira ngo badashya umuyobozi w'amagereza mu rwanda mu kiganiro gito yahaye itangazamakuru yahakanye amakuru yavugaga ko muri gereza ya kimironko haba humvikanye amasasu ndetse yemeza ko nta mugororwa n'umwe wahitanywe n'iyi nkongi y'umuriro nta bantu benshi bakomerekeyemo uretse abahungaga bagize udusebe dutoya turacyari mu butabazi niburangira ubwo nibwo turi bubahe dutera aho bari bujya turahangayitse kuko umuriro ntabwo ari mwiza rero turimo turagerageza gukora ubutabazi hanyuma andi makuru tukayabaha nyuma birangiye amasasu yavuze abacunga umutekano bari ahantu hose abagororwa baricaye murababona twabakuyeho umuriro uri nta kindi kibazo cyabaye uretse icy'umuriro kandi nta muntu n'umwe wari waba ripotedi y'uko yapfuye rwigamba yavuze ko nyuma y'uko iyi gereza ifatwa n'umuriro ahahise hakazwa umutekano ku buryo nta mugororwa n'umwe uyifungiyemo watorotse avuga ko hagiye gutangira iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye inkongi n'ingano y'ibyangirikiyemo iyi gereza ifashwe n'inkongi y'umuriro nyuma y'iyari yabaye muri gereza ya nyarugenge izwi nka minefusa ataranti kuri noheli y'umwaka ushize asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
naho tujye mu burundi rero aho uyu munsi hashyizweho isekeza ry'urwaruka ruharanira amahoro umugambi ushyigikiwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi ubumenyi n'umuco unesco mu magambo ahinnye y'icyongereza urwaruka rwitabye ibirori rwishimiye uyu mugambi ariko hari abandi barimo abagombaga gukora ibizame batishimiye kubona bateshejwe ishuri bategekwa kujya mu birori umunyamakuru wacu i bujumbura eroje wirika neza yabikurikiye
turi mu gisagara cya bujumbura ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyitiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore incungu yo kwikukira k'uburundi inkino n'utugenegene tw'ubwoko butandukanye nibyo byaranze ibirori byo kugurura isekeza ry'urwaruka ruhanira amahoro yugurura iryo sekeza felix ye atwara igisata cya unesco mu karere ka afurika yo hagati yabwiye urwaruka ko arirwo nkingi y'iterambere Les jeunes, qui représentent plus de 65% de nos populations, doivent être l'objet de toute notre attention. Les ahagira ati jeunes urwaruka rurenga ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana by'abantu mu bihugu byacu rutegerezwa kwitabwaho kurusha abakiri bato niwo mushinge w'iterambere n'ibyizigiro urwaruka nirwo ruzotuma haba iterambere canke ntiribe mpamagariye urwaruka gufata nkama ubutumwa bwa martin luther king mu ijambo rikomeye yashikirije ngo ndafise indoto aho yavuga ati ntiturondere guheza inyota yacu y'ubwigenge mu kunywera ku gikombe c'umururazi n'urwango soif de liberté en buvant à la coupe de l'amertume et de la haine.
Deo Biden Mfubusa nawe muhanuzi mwishikira mu biro by'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yavuze ko isekeza rije hageze yibukije ko ibura ry'akazi ari kimwe mu bihanze urwaruka muri kino gihe mu Burundi ukubura akazi nako ni ikibazo nkoramutima ubu u- leta murazi yuko itoshobora guha akazi abahejeje amashuri bose ariko kandi leta yariyumviriye ukuntu yofasha urwaruka kwirwanako irategekanya ku rutonde rw'ibyigwa icyigwa kibategurira kwiteza imbere biciye mu migambi arico bita entrepreneuria bamwe mu bari bitavye ivyo birori nk'ubu musore basanga irisekeza ari ry'ikimazi rwose kwifatanya n'abandi mu guharanira amahoro ni ikintu ntangere kuko twebwe urwaruka duharaniye amahoro n'igihugu cyacu gishobora gutera imbere na kare murazi ko urwaruka twebwe turi benshi muri buno burundi bwacu ibi bikorwa n'ukuri naje ndiko ndabiraba byari byaratevye kuko niburiburi urwaruka nirwo rutegerezwa gutera iya mbere kuko ni uburundi bw'iwacu bw'uno munsi ndetse n'ubwejo ariko abandi nabo nubwo bavyishimiye ntibaryohewe nuko bategetswe kureka imirimo yabo nk'ibibazo barimwo ku banyeshure abandi nabo nk'ubu yavuye mu buraruko bwa bujumbura hari ivyo bategetswe ibyo batubaza byose tubyemere batubwiye ngo ba- ba- batubatije ko twemera umukuru w'igihugu cyo tuvuga ko tumwemera sampusi kandi batubwiye ngo nitashika ngaha aca dufungura nayo nzi ngo bajya bicaye hariya bagira babaserivisi n'amahera ya bisi kandi urabona ndashonje naje nafunguye bambwiye ngo ndaza gufungura mukama wanjye aha rero tuza gutarana urw'amaguru naho harabidoga imboneza z'urwaruka zirafise ivyo zumvikanye ko haba mu rwaruka ruva mu migambwe itandukanye hamwe n'amashyirahamwe yigenga eric nsengimana umukuru w'ubunanira jape ruhaniye iterambere muri afurika niwe yabishikirije kugira umutima wo gukunda igihugu kugira intumbero y'ico dushaka kuba muri kazoza gutahura uruhara rwacu mu kubumbatira amahoro guserura ingorane dufise mu bwisanzure no mu buryo butababaza guhimiriza urundi rwaruka mu kuja mu mashirahamwe yo kwiteza imbere kwirinda ubunebwe no kwijukira ibikorwa kutanebagura akazi akari ko kose kwitunganiriza imigambi mito mito iri sekeza ry'urwaruka ruhaniye amahoro ryatunganijwe mu burundi ririko ritunganywa kandi mu bihugu byose vya afurika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryakozwe mu bihugu vya gabo na angola inyuma y'uburundi naho hatekanijwe ko mu ndwiza ritunganywa muri cameroon rikabandaniriza mu bindi bihugu eroje uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
mureka murekere ukuri murekere ukuri murekere ukuri murekere ukuri
kurabura urumye basha
ewe gasore mwananje reka kwiruhishiriza ubusa reka kwivunagurira ubusa reka manza rusature ntubona ko ngira ndarumare
weho data wanje ngiye urafise ibyo uzitekesha si gusa Mm, mm.
none gama nosha nirirwa nicaye rero ubu honyine ni ku mukegwa nta n'ifi ziri mu kiyaga ngo tuje kuroba reka basi fume nisacura uruti mbe ndiyugatse Eh.
iyahagure gose
yoyoyoyo basha uruzana ruciye rusara
ahubwo ntacyo wobona niwe yahagura ndakubwiye icara ngaho rero utekereze none gama uyu munsi ntitujya rero umva rero ma hasa murenze ngaho ntoje usubira mu kanwa reka mani hawe
mbega so oya nawe aho uba wigira ikidavyi ingorane turimwo ntazibona ndazibona none ga eh nyorosha
we uzi kwicara ngaho gusa nawe atanico umaze umve mama nawe Asha, oya nawe tuvuga ko wirirwa urandatira ngo amashirahamwe yo kuroba mama wanje zana rero duteke none gama usinakubwiye ko bari ku mukegwa atafite uronka owe nawe ego reka rero twicare turindire umunsi kazoca oya umve basha gaca kubera Ece kubera iki?
Oya.
Ego mpe- mpereza, mpereza umutamana wanje ngaha. Nandare nje muri ya manama y'abakadede nabo nyene numva ivyo badedemba uzi ko nabo nyene ba- bamenyereye baduhenda ibitaje ntibizi.
akira Asha, urambwira icavuyemo mbega inyota kutajya
oya mwishe wanje
namaki ko widoga bakugeza isahani Ariko Mm?
karakara.
sawa nkizi ni ni indyo uzanye ngo umuntu arye ibi ibi kinyota kinyota mm?
ubugari bwonyene atani imboga Huwa, aho yahimbyesha Mm. bureke ndabwirire shana kandi bwari budukwiye Hu.
Ah, ah,
uzi kigora nkokowe ah.
jewe kinyoza
yo kinyo noneho ngira wasaze ubu nawe ugeze mu byo kuvugana n'inkoko Murazi- murazi uko iyo nkoko yawe igayana ngiragaya murabona nuwira kuza imisoso ngaho ushaje no gufata two twokwihurira ndakari inkoko Urabona?
bakashara wumvise numvira Wumvise iyo nkoko yawe ngene- ngene iriko irafata nabi jewe?
ikugizene ahubwo wowe uri umusazi uri umusazi iri kuyantwenga ngo ndiko ndarumanga
irikira kutwenga ewe kinyota ja inkoko nyene jeho shano nobanza nkagutagatisha mu isafuriya ego ni ukuri kw'imana rahira kinyota Ye, nigufa nomena aho rero uri kurigira umusazi ngo uhave undira inkoko uwo kubeshaja
urasubiri?
iki Urasubiri?
ikugizane we kinyota nakagaye nikobako n'ibiki Nkumira ngaho, wa- none wawugiye Wa- wa- wa- we kinyota kinyota ndekera inkoko wa musazi we kinyota kinyota
yemwe yemwe none ko muvugira rimwe menya numviriza nde kameme turakuze muhore twumviriza umukuru w'umutumba
reka twumvikane uva twumvikane twumvikane ntimumere nk'abana basaba amata azakubiswe n'inkuba Uhuwe. Kade, umviriza ayo ndakubarire. Bareke bavuge barababaye ku mutima. Kandi rero ivyo vy'amajambo yo kuturyosharyoshya twabihaze ego ubu dukeneye ko tubwire ingene tugiye kubaho nta bindi
ariko none gazibera jewe ntituri kumwe ugira ngo ikicaduka c'imvura jeho carandengana
Eh, reka sha reka waho sha uri umutware aho woja hose bokwakira nonziberera umuntu akuze nawe yakivuga Eh, gutya ugira nico kimwe na twebwe banyarucari tuguye mu bana reka ntidutangure gutana kw'imyiko mubasha kijya kiza c'imvura caguye nta n'umwe casigaje umvesha erega ahubwo nimuze turabire hamwe icokorwa Vraiment, c'est ça.
murazi neza ko imiti ikora ikoranye Voilà.
Ahaha. mbega ako karimi gasosa katajana n'ingiro nonzibera niko tugiye kugaburira abana bacu ehe uraronsa buhenda rero none mugomba ndababwire ngo ejo hazoza imiceri n'amanyama kandi atabihari murumva murumva murumva none wowe utumariye iki zibera uri umutware wa- ah, natubarire ni umutware nyabaki mes chers amis reka tuyajye duhana ijambo twumvikane
umviriza aratanguye ya- oya reka ara- aratanguye ibifaransa igifaransa kiradudubije rero rero ngaho. aha ngira weho ko wagenze amahanga Oya, hari ico woturusha Eh, ntitugwe mu bana no aminimo mudo hesipe ni ukuri umutware wacu kadede muri ko muramurenganya nagomba ndababwire ko kadede ariko arakora tusikiye posible ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo ngaha aya
mbega ibyo Ibintu ni ibiki bigende byo?
neza.
umviriza rero oya noneho ndiwumvirize Ntu- ntudukangishe ibifaransa twebwe kadede ibyo uriko uravuga kora ntavyo tubona no samantire jewe ubwanje nijye namufashije kwandika makete arungikira abamukurira n'ayandi ma ong ahora afasha mu bihe bigoye nyine
none agayemwe none ntimwumva ikindi nari gukora ni igiki atari ukubatabariza nk'umutware
donc nawe nyene sibyo yikorera yaranditse arasaba ni ukurindira ko hagira ikiboneka alors mu kurindira natwe nitwe turera amaboko donc turaba ingene twaba turiyungunganya
mwumvise mwumvise basha turarira nabo bakaririmba
oya nawe ntuzibera oya n'ukuri heba wisonera urakuze uvuze ngo iki?
Isonera urakuze.
uvuze ngo iki gaga ntuze gaga Mvuze ntuzi.
gakadede mbega aho murisha avuga gutyo nawe aragowe oya ukwezi ni kwahera Nzibera.
Na- nazokubitira muri ya mabanki agakikinyura amahera Tumura abantu nzibera.
Eh, none yari kureka kutubwira ngo ngo twiyungunganye umuntu yiyungunganye adafise ibyo yiyungunganyamwo umuntu ntagira intango mu kwiyungunganya Ah.
none vraiment muciye mugenda none muragiye
yohewe iyo filime yari ya grave iramara vrema si ibintu n'akaja hewe ni ibintu bigezweho gusa ego vrema erega hari nanjye ibintu bimeze neza ndabizi bijya bifilime binyoteza jesi nk'iraba none gashawe ko tirace yitereshaje amuno nyene kuri universite aha hewe basha ipfa gusohoka gusa turara tuyose reka shavye je naramupanze ngo tuzanire gufimira yaraso narashavuye ndakubwira ubu bisigaye byoroshye rero gute uca ugura amamega ugatereshaje ku mashini yawe ugaca uparataja konegisiyo kuri porotable ntubaze shaje ibyo nta n'ivyo nzi ngene bapartaja connection aha nzobikwereka ntacyo shaje kiri yarabinyeretse n'ibintu byoroshye cyane ku ahiriwe sha eh hewe ahubwo nasaze ntuze reka mbebe ntaye babaranyica muhira eka sha uyu munsi ahubwo turirwana turirwana mpaka ati turirwana Aha.
ereka hewe wewe ubu uri madamu none wavyibagiye ahubwo kwanza rindira gatoya inyiranza n'impuzu iraha mperuka gusonesha undabire ko ari sawa
zara turabe basi nawe ngene wagize
hewe esha ndabira hewe hera bona gute ari iyo motari niyo wasonesheje
nenibigari oya vrema izi ni iz'abamama bakuze mari kutambwira ndagusabye sha naje mbona namaze kuba umukecuru
nubiririmbe sha nzomubarindira gato kuri rero si brag urazi twa dukora twanje nahora nambara ko atarimo ikintu ira mu nda ubwo ntiyatari Ah, uraraba neza aya nawe no Mbona aka kanya Oh, ah, uti rero kuze waje ngwagije kompetanse
umva ko gasazi nani dahera ibyo wowe nibyo wakuze nta nibyo uzi hora rero
hewe mesaje yo muri gurupe watsapu y'abana twigana nibiki
mari nibiki
ngo bafitije amanota wangu turagowe nugucece gute reka kubwira hewe ambarahewe ambarahewe tugende kuraba nta kundi ngo tugende kuraba ubwo bafise
kariho none sheri Eh, kariho wiseru
bibasha ngiki muri resitora yayo ntakibuze muri resitora umoja Hapana.
ntakibuze wiseru icyo ushaka cyose nibyo gasheri ntego puramu Mm.
ahari amasipesiyalite y'umugereko Mhm.
ushaka n'ibyo ngaho ibigo birimo hapana utora icyo ushaka
Eh,
emwe uriya mukiriya ngo mushira ifi nyaruka nabasha nyarutsa eh, sha nani gasheri eh, wabuze icyo utora jese mbona vuga mico navyakuvyemo ariko nawe ikuvuyemo reka basi ndagutorera iziba zita sambaza ibiki Ni spe- sambaza ni spesiyalite yo ngaho ibugo
iwe ivyo umengo n'utwana tw'ifi batanguye kwingura
ivyo bintu umengo kwa- eh, wapi ziraryoshe sana utuzirya ku muceri akarure wumviriza oya oya ifi iwacu rusange niyo menyereye pe.
Ahomba rero.
Yego.
none muzomenya gute ko n'abandi bafise ibintu bimeze neza mudashaka kuvyumva aba banyabugingere basigaye bakunda ifi y'iwacu rusange isha nta kindi bashaka kurya ifi iwacu rusange kamembe eh, ntiwayigereranya n'ibi aya nawe none twize ivyo nivyo wishira mu mutwe sheri reka basi ndakwarure dukeye Mm.
dukeye cane wumviriza eh? uko naniye ucuzirika sivyo none zana twumve mugabo Ash.
nta na kimwe O- oya- oya reka reka- reka ivyo reka ivyo reka reka reka reka reka nabwire ko tubonye zana ivyo birakwiye zana ivyo birakwiye eh, reka reka ivyo ntazi ko ntabimara kwera ivyo irya wumvirize we gusa irya reka dukeye wumva gute
ndewe
ndakubwira Mm?
sireko ndakubwira
Ewe, twasi ntuzaryoshe da jeri we ndakubwiye reka n'ibyahandi biraryoha jeri
Akasha- akasharindi yo ndatangaye kweri yabure
mama mama mama utundi
aho kunyegera utundi dutse yongera
wi nibikiganora Nadia.
nibikinora bitugane Natari Nadia. Ah, Funderi Nyai.
mimi poa kabisa Mm.
arieze sambaze ziwanyu none uburyohe burakwiye kweli Mm.
nta kindi azozura kurya Ah, nibiki none ganora Mukombe Natari. Bakia wote wakuma wasaba ifi. Kandi sina- sinataka kuisha.
yo mbega yimwe mwampi yatugize ibiki Kwa kweli ulimwambia azane ifi?
yo nari namubwiye naramubwiye nta na rimwe yari bwagire aya masaha atarashika sindavyumva ahubwo Tafanyaye.
none mwari mwari mwamutelefone yo twamutelefone mugabo ni pasi kabasha Yo, c'est pas possible sindavyumva vrama
umva Mm. I- iyo si umutije ego hewe yo reka hi- hinge turabe yo ni mwami nguge arashitse
igira yohemwe igira yabasha natwe turaba amanota tubisi ari none ko utaza wewe reka shara wawe je nditinyira oya sharisi ngo turabire hamwe kafanegereye
ingo sharisi reka nuva umucece mari nunyireke nusanga nayo nuwampfuye
aba nabo baragundana igira yobasha igirayo mbega none iby'iwacu ko atavyombona
we mari we wasaza ivyo si vyo iwacu wagiye muvyo muri siyanse nabariye hirya naparanganye none birihe nihariye kuri getaburo ndafishajeyo hirya okay ndabibonye shishika shisha hayo engo yuarisi reka ndabe ego ingurabe dabiki wamenye nyaku
ingo isubwa mari Ego.
oya shara abaneza n'abaneza yo nta jewe namenyeyo naba mari none hasi wewe ngahere Turabe, hirabe turabe. turabe mari turabe Yo. none mari iyo am ivuga iki am ni iki urashaka kogana ni ukuvuga uri admi pour memoire wakajuju
navyo narinzi raba nawe rero mari Yo. merci seigneur Yo.
Wowe urarusimbisha, wowe urarusimbisha.
inge ndakurabisha mani irambona Ah, we nari ndabizi ntubona iki namenye yari kumenya gusa avec distinction karaha
hewe.
akoze mana amashuri araheze mari c'est fini les études byaheze hehe tutaratangura n'igitabo
wakoze mani aha byaheze
Ndaryohewe gushika.
one atari kweri uyu mwaka rose diplome zibiri
zibiri zihe kanje we nyama ntabyuzi diplome yo mu ishure hamwe n'umugabo
ujya urakomereza kanje ahubwo yaba wasatse
mwami ni ukuri twari twaguhebuye byagenze gute gakozima Eh, reka reka nadia ntiyataye munguwe
ahubwo banze mu amazi aha nahwere
nora mureteye maji sawa asha murazi iyo ntaba ndi umukonesere ku moto jewe mwana ni ukuri uno munsi ntafi mwari kuronka rero abahonye n'ingene nsa ku maguru nora murabona nyine nibikikozo ivyondo aha n'ibirato hageze igenda ku
ehe chukua maji imasha
gira bukebuke ntabwo
apa sawa Eh, eh, eh, reka nari nahwereye none ga mwami Sawa.
wagize ingorane nyabaki ko wuzuye ivyondo n'ibiki
urumva neza na neza amabarabara y'irusangi yose yarimburutse erega wamenga ndiko nca mu rubugo utabesha ukugirashika shika ibugo asha ubanza kuzunguruka ntazungurutse mu myonga hose erega nari nabuze inzira none vyagenze gute
uti vyagenze gute Eh, ivyabaye irusangi navyo mwamenye eka tuyu Eh, habaye haraguye ikiza c'imvura iramara ibintu Utabesha.
imirima yose fye Yewega, yewega.
ubu nta murima n'umwe usigaye uhagaze n'ubugesera none ga mana yanje ko ariho twahora dusumira ibintu nka vyose duteka muri iyi resitora Nazire- nazire bizoca samaki.
bigenda gute
dusubire tubashimire bimwe bivuye ku mutima nshuti namwe bakunzi b'igikino muri kirukuri tubashimire cyane ku kubona mudahengeshanya kwama mudutega amatwi aka nako rero ni ka kanya tubasomera zimwe zimwe mu ntererano muba mwashikirije ku gice giheruka ariko imbere yaho reka tubanze tubibutse akabazo twari twabajije kuva aho wa mwana yari yazimiye agarukiye funderi na mugenzi we akenge kagarutse basanga kumbure bimwe byo kwikeka abanyabugo ntibyari bifise ifatiro wewe ubwawe biguhaye ikihe cigwa nsabiyongera leonidasi wibugabira mu kirundo yagize ati funderi na mugenzi we kuba bagaruye akenge ni byiza atugaruka turakwiye kwirinda abantu usanga bashaka gufatira ku ngorane dufise baca bashaka kutubibamwo amacakubiri ati turakwiye gusuzuma neza kugira ntihagire udufatira mu ngorane ngo aca dukoresha amakosa reka duhereze ku nyishu yatanzwe na ndayisenga beninye w'imuramvya yishyuye agira ati icigwa nkuyemwo ni uko natwe mu kibano iwacu vyabaye harabaye umwana yapfuye hama baca bamugereka ku yundi muntu ngo niwe yamwishe bamaze gutohoza basanze atari vyo reka ubu naho rero mutege amatwi akabazo ku gice muhejeje kumviriza turumvise inyifato ya zibera yo gushaka kwerekana ko bose batakozwe ko kumwe na kirya kiza c'imvura agashaka gushira imbere umubabaro wiwe mbega mu kibani wanyu ingorane nk'izo zishyitse mwovyifatamwo gute n'umunyene mutwandikire murungike interuro zanyu kuri mirongo irindwi na gatanu amajana munani na mirongo munani n'umunani amajana icenda na mirongo itanu canke naho murungike ubutumwa bwanyu kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa ubusa icenda ijana na gatatu reka rero turangize tubibutsa ko cari igice c'amajana na mirongo munani n'icenda muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze mugire amahoro aho iwanyu tuzoba dusubira
cari igikino muri kirukuri muzokoma mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu ku bisaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolencia
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ndabashimiye cyane maze rero ntimucikwe n'andi makuru aza mu kanya saa moya n'igice ku isaha yo mu burundi no mu rwanda murakarama